Vii'oo'ee afaan Oromoo caqasuuf jirtan. Vaayirasii koronaa haa addunyaa gamuun gamaan marsee itti nadhuuf jiru kan irratti namuu waan qabuuf waan beekuuf wal qarqaaruu jira. Boosaa Boorana Scholars Association waldaa namni barata Boorana ijaarrate. Waldaan kun diraaf baadiyyaa illee keessa fuula hedduu yaa'ane waan dhiba kana irratti nama barsiisuu jirraa jedha. Nami agi tokko akkum dansa nam caqasa. Agi kaan ammoo akkum durii jiraata. Baadiyyaa agi tokko iyyuu dhaqanii daandii qaqalloo ollaa gortirratti waan akka kellaa ijaaranii harka nam dhiqachiisanii ollaan nam gorsan. Agi tokko ammoo bishaan qa'ee dur naqatetti keessummatti dhuftullee harki dhiqachiisa. Agi tokko ammoo akkum durii jiraata akka warri jedhetti. Sun irratti ammoo makiinaan geejjiba ammaan tan gagadhiisuu jiran kunin nam dagachiisuu danda'a tan ittiin raguu malanii jedhan. Tanirra nam dudubbifne.
Ammaan tana dubbisuu jiru kunin ijaatanii holoo bootii ijaatanii nam waldaa hayyoota boorana iyayyaaf keessa nam tokko amma kun miseensa hojjedhaa jedha fuula hedduu yaayaaneetiin biyyi goggorsuu jirraa jedha. Ijaatanii guddoo si galateeffadhaa mee afaan gabaaboon waldaan keessan kun wanni inni yayyabameef maali?
Wanni inni yayyabameef rakkoo akka danda'amutti akka iskoolarii tokkooti yookaan akka nama baratee tokkotti rakkoo gama uummata horsiise bulaa kana keessa jirtu akkasuma rakkoo biyyatti dhufte akka amma biyyatti qabdu tan keessatti agumni isa fuutuufitti waan danda'u jechuudha.
Mee dhibi biyya dhufu kan irratti biyyi keeyya yaataniitiin booraan fuula hedduu keeyya yaataniitiin lafa akka gabayaa lafa akka munaadaa lafa akka fuula otoobisiin dhaabatu makiinaan dhaabatu. Fuula hedduu yaataniitiin biyya barsiichanii jedhani maanti jirtanii oom jalqabdan hojjetan.
Waldaan kunini waan danda'u gara barnootaatiin yookaan gara akadaamiitiin waan danda'u hojjeta. Kan keessa immoo tokko hojii hubannoo uummataa kennuuti waan amma dhibee akka amma biyya harka qabdutan keessatti.
Fuulaan dhattaniitiin barsiichanii eessa?
Guyyaa Amusii torbaanii dabaree aanaa Elwayyee ture. Aanaa Elwayyee guyyaa gabayaa ture guyyaan Amusii guyyaa suni aanaa keessa yaa'ee gan magaala elwayyee keessa sosochoone waa'ee hubannoo uummataa kennaa turre dhibeen koronaa vaayirasii akkami karaa inni ittiin daddarbuu danda'u karaa inni ittiin ittisuu danda'an hedduu uummata keenya baadiyyaaf kan magaalallee hubannoo kennaa turre guyyaa ta'an immoo aanaa dubluk yookaan guyyaa arbii guyyaa gabayaa ture guyyaa sunis akkasuma magaala dubluk yookaan magaala elwayyee deemnee hubannoo uummataa kennaa turre karaa dhibeen kun ittiin daddarbu uummata keenya hubachiisaa turre guyyaan itti aanu guyyaa gabayaa guddoo yookaan guyyaa qidaamee ka jedhan suni guyyaa qidaamee immoo aanaa yaaballoo keessa socho'aa turre magaalaalee akka aroo bakkee gandaaroo bakkee jal jiran hedduu keessa socho'aa turre gandarbooroo keessa turre gondee colqaasa keessa turre galdii yaaballoo keessa turre akkasuma garee lamaa gargar baanee diidara keessa tiimiin ta'een tokko socho'aa turte Harrii tokko keessas akkasuma socho'aa turre. Kanaaf gandaalee kan hedduu keessa yaanee waa'ee hubannaa dhibee koronaa vaayirasii jedhu kan kennaa turre jechuudha. Waldaan keenya kun barsiisota yuunivarsiitii ogeessa fayyaallee ni qabna. Fakkeenya barsiisota waan fayyaa barsiisan waliin jirra.
Namni akkam dubbitan san jala qaba?
Namni akka dhagahi akka waan kan odeeffannoo qabu nutti hima. Garuu waan kana garuu jijjiiruuf agammatti sochiin jiru wanni namatti mul'ata hin jirtu. Haa ta'uuti immoo gandoota tokko tokko iddoo sochoonutti gandoota tokko tokko keessatti muuxannoo yookaan fakkeenyummaa gaarii wanti ati jetteetiin ibsuu dandeettii ni jira. Fakkeenya ganda diidaraa keessatti diidi yaaballoo keessatti fakkeenyummaa gaariin argita. Uummatummaan baadiyyaa haa horii fi tiffatu haa baadiyyaa keessa jiraatu kun muka cichasaa dura ejju keessatti yeroo inni bishaaniif saamunaa waliin kaayeetiin waan kan akka namni dhiqatu namni. Ollaa isaa seenaa akka dhiqatu yeroo tolchiin gara.
Bishaanii fi saamunaa balbal dur keeyyatan yoo keessummaan itti seentarri dhiqatan dhiqadha jedhanii ol seensisani.
Akkas yeroo tolchaniin garraam gandii biyyaa bal'oo keessatti fakkeenyummaa akkasii garree jirra. Guyyuu yeroon isaan harka dhiqadhaatiin nu dubbisa jedhani garree jirra gandii biyyaa bal'oo keessatti akkasuma gandi diidaraa keessalleetti ollaatti gorsummaa haraan jirutti iyyuu aadidhanii odoo gara ollaa hin dabarree harka dhiqadhaa yeroo jedhan garree jirra. Hawaannas mootorii yookaan makiinallee taasisan gara ollaan gorri waan sun akkasii duraatti hidhanii bishaan immoo achi ejjanii aadi sun immoo gaafate bishaan sun dhiqatti dura buusanii makiinallee taanaan mootorillee taanaan miilallee taanaan gise sun si dabarsan malee akkanumatti dabruu hin dandeetu. Kunin fakkeenyummaa gaarii akkasuma immoo gandoota baay'ee keessatti hawwannoo yookaan odeeffannoo kan qaban wanti isaan godhan tokkollee hin jirtu wanni laaffinni iddoo tokko tokkotti mul'ata keessumatti naannoo Haroo bakkee arbooroo suuraa walitti qabee uummati akkuma durii kaan wal keessaa akkuma durii kaan. Kanaaf kana agami dhageetta dhabuu qofa odoo hin taane uummati waan kana dhibeen kun seeseffachuu waan jedhan jedhan tokkollee ni jirti. garuu ujummaan hojjetamtuulleen hagamii effektiiv yookaan hagamii humni qabdiillee wanni jedhamulleen achiin nam laalchisuu dandeetti. Dhiyoo tanaa torbaan tokko kan keessatti sochii makiinaas ta'ee namis bifum duri taaniin fufuu jira. Hubannoo nu kennuu jirrus ta'ee hubanna nami qaraan duraan qabullee waan gad buusu jiraati. Maan jennaan nami amma yeroo sochiin tun hundumtu gad dhiifamtetti waan kana akka salpha tokkotti laalee yookaan keesiin kun maa maa hagamatti laafuu jira laalee nami sochii fiillee fufuu jira. Akkuma durii walta bahee nyaatee dhuguu jira. Tiraafikaa wal qabate sochii namootaatiin wal qabate sun ol ka'uu waan jirtuuf fuulduraa fi wanni kun sodaa gar soda guddoo waan nam geessattuun mul'achuu jira. Volonteer guruppiin akka seennatullee hubannoo kennuuf deemta haamilee dhabaa. Maan jennaan namni walta gadhiifamee agumsila yaa'uu jira. Tiraafikiinis gadhiifamee agumsila socho'uu jirti. Yeroo wanni kun hundumtuu akkanatti socho'aa jira kanatti namis gurmummaan akkana ta'u hubannoo kennuuf deemti sunuyyuu haamilee dhabaa deemti. hubannaan namaa laafaa deema gaafa immoo keesiin kun mul'achaa deeme waan hedduutu walti laaqamaa deeme jechuun waan keesiin kun yoo mul'ate iyyuu nama hedduu galaafataa deema waan taateef haalli ammatti deemaa jiru kun haala dhibeen kun akkaataa inni itti babal'achaa jiruuf akkaataa itti manaajimentiin isaa yeroo ammaatti tolfamaa jiru kun kan waliin arganne jechuudha.
Jaatanii Koloboo barsiisaa yuunivarsiitii Bulee Horaati.
Jaatanii Bonayyaa barataa yuunivarsiitiiti. Digirii lammeessuun barumsa injineeringii barachuu jiru. yoo hedduu waan vaayirasii koronaa kan irralleetti namni goggorsallee waan hedduun goggorallee waan duri dhaga'e faan ammaan tan lafti ka'e jirtu jedhe walitti qabeen nutti.
Dhibeen kun dhuftee warri lafa bulchulleen wanni cufteen iyyuu wanti karaa yaallee dhaabbachuu qabdee duuba hubannoo namaa kennuu seene namni xiqqoo yaayyuu waa hubatee wanti tokko yaayyuu waa hubatee taasuuti malee akka maneeni hin hubanne wanni namni hubatan akka gara boorana kanatti duriyyuu iman keessatti wanni akkana dhibiyoo jarkoon qabatanillee nama dabru haa hafuuraan waan cufaan dabru jiraadhanii raajii booranaa haa sariiroo boosaroo kaan yaayyuu himanii amma himan suni guutamee hidhee fulaar wal fuudhaa kana booranii guddum dhugate tanaa hin dheesa taan ammoo waadaa xeennaan bullaa laftee hin dhufannedha haseesseffachaalleen guddoo waan jirtuufi. aksidaan maal akka biyyatti gargarii fagaattee waan biddolaaf inni jiru. Fulaa immoo bisaan kan dhuganii argachuun furdaatti haa dhiqatanii achiyyuu ga'anii waan akkana kana walti yoo deebisanii aksila gara ta'uu mala haani taa'u.
Nama waan jedhan akka dansaa guutuutti hin jiru jechuu jirta. Fakkeenyaaf gabayaa isaa argit fa'a fulaa argitanatti hin fakkeenyaaf.
Lafa iddoo adda addaa deemanii namni waan jedhaniin kanayyuu fatee keessatti guddaa. isatti nu qabattu iyyuu jedhanii as wal fuudhan hin jirti. Fulaa namni guddoo waltiin tuuttan jedhanii yoo laalan waan gomta kan fakkaatti fulaa immoo mana akka sarfoo mana akka caatii dudduubaan duraan cufanillee dudduubaan namitti baafata fula sanaan goomittan qabu. Dhadhibiin ammoo namni guddoo wal heedda daanda lafa keenyaa lafa armaachi kan cufa hin gaata namni galfuun hin kadhofate daangaa ileen kanuma hammaa tokko arganii qaba ileen kanuma. laftii bal'oo fula akka akkaatiin seenee achumaan dhokate taa'uyyoo nabi tokko lamtaatee hin jira. Namni immoo ginam kan qabate gara waan gara sibitaalaa geessu irralleetti akka dansaa hubannoon hin jirtu lammeessitu ammoo namni bira wal bitachuuf yoo yaa'u fula suuqiillee fula hedduu fula suuqii gurgurdoota akkuma haa walitti yaa'a. Fula waan akka midhaanii waan akka zayitaa waan akka sokkaarii beeksisuulleetti jira. Fula gabayaa hedduutti akkasuma wal kanaannaa. achi la xiqqoo qarin goomedhanillee dhiyeen tana dhiyeen kan waan akka moldofaara waan akka gaarii kakara gulyaa kana amma laga dhiisanii akka karaa dhowwan kaanii miti eegi gadhiisan kana ammoo namis hin finnee ka eeguyyuun sun mooyyale gala kana jechuun guddoo jajjabduu tane achi gadhiisan kun akka deemu jirhaallee irra laaffisa.
Maan nama gorsit fakkeenyaaf akka nam biifee dedeemee waan hedduu argituutti.
Namirra fagaadha fula namni wal ta'u fagaadha hedhan tana. gaba cubbuun akkuma kanaan qachuu qaban. Fulaan tunan fulananii jajjabduun laayyuu dhuftee bari barmuun meedhee waa kadhachuu jiru. Ado kanaan ta'uu hagara ummata kun durii haana miidhee namtame waan dhugat ta'uu jiru. Hamma cufarra deebi'anii koronaayyuu caala wanni korona nama fija. Hammeenni koroonaa caalu yoo jiraatu akka malee waan taateef waan kanallee qaqqabuu malanii irra fagaachuu malanii harka dhiqachaa waan ogeessi fayyaa isaanii jedhe dhagaa'aa yoo waan akka suuqii seentanii waa bitattanillee akkuma isaan bitatanii deebi'uu kan kadhaa mootummaan Itoophiyaa kana bulchuuf ka Oromiyaallee fulaan durii mooyyalee fula seennaa guddoo ka Somaalii Itoophiyaa keenya gidduu kan sadeen iyyuu fula waldeennaa guddoo ka durii booranni karaa koromsa deemee dhahan karaan koromsa deemee ka Finfinneellee seenaa akka mooyyalee guddaa waan hin jirreefi harreeti namaa yoo cufana qabaatti balbalti namaa yoo cufana qabaatti foloon namaa yoo cufana qabaatti cufanaan bara kun ammoo laaboraatoorii qorannoo jiddu galeessa dhibee koronaa kanaan laalan filatan jiraachuu qabdu uummatni wani uummata qarayyoo hospitaala hin qabne kan guyyaa cufa ammoo wanni hedduun jirtu dhibeen adda addaa kan gammoojjii hakkonadha dhibeetii jedhan kololeedha jedhan qandhoodha fudhatif jirtu fuulma finfinnee hawaasa yaa kanaafiyyuu qorannoo laaboraatoorii magaala mooyyelee seentarii uummata kan cufa uummata hin dafee taatu.
nama ammaan tana dubbisuu jiru kun ammoo abbaa Hamzaa Booranaati aktiivist Hamzaa Booranaa finfinnee dubbisuu jira guddos galateeffadhaa oromiyaa keessa deemteeti yoo iyyuu argitu amma namiyyuu akka fedhe wal keessiyyaa yaa'ulle ammoo oduu qabduun waan qabduun dhibee koronaa kana nami akkam maal argite maal dhageette waan mirkana.
Absora hedduu galatoomee akkasumas raadiyoon biyya Ameerikaa galatooma. Wanni nu hubataa jirru wanni nu argaa jirru akka qabatama biyya keenyatti hedduu dansaadha. Namni cufii kallattii hundaan dhaamsa dabarsaa jira. Garuu wanni guddoon dhaamsi kun hagam hoolaa jira wanni jedhu hedduu nu yaachisaa jira. Baadiyyaa miti magaalaa Finfinnee guddoo tana namni walitti dhiyaatee bakka adda addaatti hiriira dhaabbataa bakka konkolaataa adda addaatti kallattii adda addaa namni wal keessatti argitanii yoo hiriira qabu argitan bakki gabaa adda addaatti suuqolee adda addaa keessatti. bakki namni warraa bibbitatu namni ka wal keessa deemu akka labsiin yeroo guddamaa itti labsame kanatti immoo hojiin hojjetamaa jiru manneen amantaa kan namni walitti qabamullee hin argita magaaluma finfinnee guddoo kana keessatti ilmayyuu namoota tokko tokko irraa yoo dhageenyu gara baadiyyaa irra xiqqoo wayyoo qaba hamma sadarkaa jedhamutti magaalaa finfinnee akkasumas baadiyyoota tokko tokko godina oromiyaa bakka adda addaatti ammallee gabayaan hin dhaabbanne gabayaan deemaa jira wanni nu sodaachisu hedduutu jira akka ergaan darbaa fi wanni kun akkasiin addunyaa miidhaa jirtutti hubannoon guddaan fudhatamee akka gaariitti irratti xiyyeeffannoon kennatamee uummanni sodaan guddaa irratti argaa hin jiru. Wanni nu miidhu kana sodaan guddaan hin mul'atu.
Maaf akkan duubname.
Wanni kun wanni isiin akkan taateef qorannoon kunilleen haga barbaachisa ta'eetiin kallattii mootummaatiin namni ruukkichi yookaan namni bal'aan qoratamee geggeeffamaa hin jiru bakkoota adda addaatti. Sila guyyatti namni kun kudhanii kun digdama kun soddoma kun afurtama wanni hagana sila qoratame namni lakkoofsaan guyyatti argite hagana qabameedha namni hirrifata. Am namni qabameedha nam sadii falakkaan nama afur falakkaan namni kanaaf hirrifanne kaan immoo mootummaan tarkaanfii fudhataa hin jiran. namoota bakka gabayaatti bakkoota adda addaatti argaman irratti bakkoota walitti rukka'an irratti tarkaanfiin fudhatamaan jiru namoota kanattuu diqqoo argitanii eellaatti namni immoo kun hundi akka inni argitanii waan kanarraati guddoon sodaanne waan godhe fakkaata.
Maal nam gorsite?
Wanni guddoon ammallee irra deebinee kallatti humnaan dhaamuu barbaannu dhibeen tun dhibee hamtuudha. Hawaasa keenya gorsa ogeeyyii fayyaa dhagaa. yeroo biraa argitanii nagaadha walitti deebinee gabaallee godhachuu hin dandeenya akka barbaanneen nagaa wal gaafachuu hin dandeenya wal keessa deemuu hin dandeenya yeroon tun akka haga dabartutti garuu gosa ogeeyyii fayyaadha jennu.
Warri cufan galateeffan taardatanuma asora ala keeti.